iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa gatanu itariki icumi na zibiri y'ukwezi kwa gatanu wa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na frederic nkundikije na alphonse ndayikengurukiye
nta kantu nari mfise nogerezamwo abana nari nahora ndabogeja mu kintu cy'igishashi umuntu agashira mu kuzimu none ubu ndose akabasa ndonka ah, ibigoma byo gufuka umwana
uyu ni umwe mu bafasoni bibarukiye mu kampi impunzi mu rwanda iyi nkuru co kimwe n'izindi nkuru twabateguriye turazigaruka ko mu kanya kari imbere amakuru avugwa hirya no hino ku isi abasore bari mu murwi witwaje ibigwanisho bacungera umutekano w'intara iri muri aroko w'igihugu cya nigeria batangaje ko umurwi w'abagwanyi b'intagondwa baturiye ibisagara bitandatu bakongera bakica abantu mirongo itatu n'indwi mu gitero gishasha bakoze mu gisagara kiri hafi y'ishamba ryitwa sambisa forest bacumbitsemo uyu murwi w'abasore bakorana na leta ya nigeria uyu munsi ku gatanu babwiye abamenyeshamakuru ko ico gitero cabaye ku munsi wa gatatu ku mugoroba ikinyamakuru ikinyamakuru cyo mu gihugu cya nigeria cyatangaje amakuru avuga ko ibyo bisagara byo mu ntara ya borno byatewe ari koshifa matangal baratuma darmanti amari hamwe na burumari umwe muri abo basore ahmed ajemi yabwira ibiro bisheje gutangaza amakuru associated press ko abantu bishwe ahanini barabarimyi baheruka guhunguka inyuma yaho abasirikare b'igihugu cya nigeria batangarije barangirije igikorwa cyo komura abagwanyi bo mu rwi boko haram mu ntango z'umwaka ejo ku munsi wa kane abatetsi yo mu gihugu cya nigeria niger chad cameroon na benin barahuriye ku murwa mukuru w'igihugu cya nigeria abuja mu biganiro byari bifise umugambi wo kwihweza uburyo bwo gukorera hamwe mu kurwanya umuhari boko haram tubandanye amakuru twabateguriye abategetsi bo muri leta z'ubumwe z'amerika batangaje ko abagabo babiri baregwa ko bariko barategura igitero ku bapolisi bo mu ntara ya Massachusetts bagirizwa ko bariko baratunganya umugambi wo guha uburyo abagwanyi b'intagondwa z'abayislamiste ISIS umutetsi akora mu bushikanje bwa leta z'ubumwe z'Amerika bujejwe ubutungane yarashikirije amazina y'abo bagabo bagirizwa ibyaha David Wright afite imyaka 75 ava mu gisagara ca Everest mu ntara ya Massachusetts hamwe na Nicholas Ravinsky afite imyaka 24 ava mu gisagara ca Warwick Rovinski yahagaritswe ejo ku munsi wa kane kandi bitekanije ko uyu munsi ku wa gatanu ahava arenguka imbere y'ubutungane mu gisagara ca Boston. Right wewe azorungikishwa mu minsi iri imbere. abo bagabo uko ari babiri bagirizwa ko bari bateguye guca umutwe umugabo aba mu isara ca New York yatunganije inama yavuzwe ko vyinshi mu ntara ya Texas mu minsi heze inama yerekaniwemwo amasanamu atukisha umutangabutumwa wa Islamu Muhammad
reka tuje mu bufaransa naho aho kuri uyu munsi wa gatanu sentare y'igisagara ca Lille aho ni mu bufaransa nyene yarekuye Strauss Kahn umufaransa yahose atwara cahiga mpuzamakungu FMI iyo sentare kandi yarekuye n'abandi bashika cumi bakorana urubanza rwatanguye kumvirizwa mu kwezi kwa kabiri yagirizwa ko yagirizwa gushuravuza akongera agakubagura abakenyezi yatumira mu biteramo yakunda gutegura abakenyezi bose yari yakubaguye bari baje kumwagiriza muri iyo sentare wari yireguye avuga ati yavuga ko atamukenyezi yigeze akubagura ariko ko mu gihugu cy'ubufaransa gutegura imanza nk'izo bitabujijwe ngo icyo tegeko ribuza ni ukubikora nk'urudandaza uyu mugabo Strauss rero yavuze ati sinigeze menya neza ko abatumire banje bari muri bamwe bagize kudandaza umubiri umwuga mwamenya ko naho sentare yo mu gisagara ca Lille yamurekuye uwo mugabo Strauss Kahn yari yaratanze imihoho mu kazi kiwe ko muri FMI kandi yari mu bashobora kwitoza ngo batware igihugu cy'ubufaransa intandaro ya byose rero ni umwigeme yakora mu ihoteli y'i New York aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika yagirije Strauss Kahn ko yagerageje kumufata ku nguvu
ikiga mpuzamakungu fmi ejo ku munsi wa kane carahagaritse ibiganiro cariko kiragira n'igihugu c'ubugereki vyerekeye umwenda w'igihugu c'ubugereki ivyo biganiro vyari bikenewe kugira ngo eh, igihugu c'ubugereki kironswe uwundi mwenda wa biliyoni umunani n'ibice bibiri cari gikeneye imbere y'itariki mirongo itatu y'ukwezi kwa gatandatu bitekanijwe ko ibindi biganiro bizobandanya hagati y'igihugu c'ubugereki hamwe n'abatetsi bo mw'ishirahamwe ry'ibihugu vy'uburaya mu misi iri imbere inyuma yaho abatetsi bo mu kigega mpuzamakungu fmi bari muri ivyo biganiro tahukiye i washington abo batetsi baratangaje kwata ntambwe bashoboye gukorwa bashoboye gushikako kuko ibibazo batumvikanye ko n'abatetsi bo mu gihugu c'ubugereki bikiri vyinshi chancelier w'igihugu c'ubudagi angela merkel uyu munsi ku wa gatanu yatangaje ko bihambaye ko ibiganiro bibandanya mu kiganiro yatanze ari mu gisara ca berlin chancelier angela merkel yavuze ko mu gihe cose hari ugushaka ibintu bishoboka nyamara ngo uko gushaka gutegerezwa kwemererwa eka kuhava mu mpande zose
muri siriya naho ingabo z'ico gihugu ubu nizo zigenzura ikibuga c'indege ca al talah kiri mu manuko kiri mu manuko cari cafashwe n'abarwanyi b'umurwi front alliance fighters ivyo vyamenyeshejwe n'umurwi wa nyasiriya ukwirikirana ivy'agateka na muntu ufise ica- ufise icicaro mu vyongereza uwo murwi kandi wamenyesheje ko abarwanyi bashika ijana bahasize ubuzima n'imodoka vy'ingwano bahora bakoresha birasamburwa leta ya siriya yoyo ntiyigeze yemeza itangaza ko ico kibuga c'indege eh, cafashwe inyuma y'ibitero vyari vyagizwe n'abo barwanyi ba front alliance fighters kuri uyu munsi wa kane bwari bubaye mbere ubwa mbere abo barwanyi ba front alliance fighters binjira mu ntara ya sweda intara bamwe abadrus bavuga ko ari inkehwa muri ico gihugu ca siriya iyo ntara ya sweda yari yaragerageje kutivanga mu mu ngwano ico gihugu ca siriya kimaze imyaka ine ariko yahuheza ibintu n'ibindi bavuga ko hariho ibimenyetso vyerekana ko ata mwanya munini usigaye intambara itadutse muri iyo ntara ya sweda
iyi ni porogaramu yacu radiyo yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri radiyo inshuti ya bose ni kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ya amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderese yacu ya imeri radiyo yacu aerobaze gmail akarongo com na facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu burundi naho kuri fm ni mirongo icenda na zine n'ibice icenda hamwe na fm mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri bine amashirahamwe ligue itekana aprodh ahanira agateka kazina muntu mu kirundo aratewe impungenge n'ihagarikwa y'urwaruka ruja mu rwanda ruhunze canke rujanywe n'izindi mvo mu gihe mu gipolisi c'inyamiramabi kibafunze kidatomora icaha bakurikiranwako abo baharanira agateka kazira muntu bamenyesha ko bamaze kuronka inkuru z'uko bahagarikwa bikekwa kuja mu kiroberi ngo coba kiriko kiravuka mu rwanda iyi nkuru twashikijwe na mugenzi wacu jean bosco kuva itariki zitatu zo ku kwezi kwa gatandatu niho hasa n'ahatanguye kuboneka urwaruka rw'imisore rufatwa rugiye mu gihugu cy'u rwanda ruhunze canke rugiye ku zindi mvo gushika ubu abagera kuri cumi na bane bava mu ntara ya kirundo na bujumbura nibo bafunguye mu gasho k'inyamiramabi mu kirundo amashirahamwe ligue iteka na aprodehashi aharanira iteka rya kiremwa muntu mu kirundo bavuga ko nubwo igipolisi kidatomora ico kibafungiye ngo bamaze kuronka inkuru ko bahagarikwa bikekwa Mathieu Nkunzimana aserukira ari igiteka mu ntara ya Kirundo mugabo mu nkuru turonka twumva yuko ngo bahagarikwa bagahagarikwa n'urwaruka urwaruka rw'imbonerakure bo bavuga ngo abariko barahunga ngo ba- bagiye mu kiroberi sagasesheshwa rumuri abantu bagenda bahunga na- ni benshi kandi icyo twarakivuze turagisubiriye guhunga ni uburenganzira bw'umuntu twe twagira dusabe nk'uko twariko tura- twariko turabikora twasaba yuko barya abantu babanza bakarekurwa nimba ari icyaba bagiriza bak- ba- ba- babitohoze tuvuga ati ubutungane nibukore mugabo ukurikije amategeko umushingamanza metre kayonde francois aburanira bane muri abo bafunzwe ati ihagarikwa n'ifungwa ryabo riteye kubiri n'amategeko Eh, kuko bafashwe n'abantu batari bajejwe kubafata arizo mbonerakure nk'uko babitubwiye eh, bakaca banafungwa kandi bidakurikije amategeko kuko eh, uyu munsi bafunzwe atacaha bagiye Eh, twasanze kuri irya nyandiko bakora yo kubafunga bita pv de garde à vie batigeze bashirako icaha bakurikiranwako tubajije n'impamvu eh, barengeje iminsi eh, umunyamirama bifise dosi igomba gufunga umuntu muri iyo eh, twavuze gardavi eh, y'iminsi indwi akaba barengeje ko iyo minsi eh, yatubwiye ko eh, basavye eh, ko bongereza ico kiringo co gufunga ivy'agateganyo eh, co gufunga ic'amaso eh, abayisaba kumushikiriza amanza wa Republika mu Kirundo eh, akaba navyo bikorerwa inyandiko ariko iyo nyandiko ntayo bashoboye kutwereka kugira turabe ko yoba eh, ya- eh, yongereje ico kiringo ku caha kizwi ngo mu gihe abantu bahora bafungwa bakurikiranwa ku caha ngo abandi bo bafunzwe kugira ngo babaronderere icaha nkuko twabajije batubwira ko eh, ba- babafashe eh, bavuga ko bagiye mu- mu mu kiroberi ngo bagiye mu mugwi w'abagwanyi ngo uri kura- urakorera mu Rwanda Eh, ariko ivyo nivyo bavuga kuko turavye muri dosiye nta kintu na kimwe kuko twabivuze kigaragara tubona ko babafunze kugira ngo eh, babe bararondera icaha Eh, umushikirizamanza twavuganye eh, we yambwiye ko eh, tugiye kumwereka uko amategeko yahonyanzwe mu kubafunga yavuze ko iyo eh, iki- bibaye nk'uko eh, ayo mahinyu yo mu gufungwa akosorerwa mu butungane eh, agakosorwa n'umucamanza nk'uko umushingwamanza abivuga mu gipolisi baremera ko basabye kongerezwa iminsi yo gutohoza icaha abo bantu bakurikiranwako ivyo gerard niyo kindi umushikirizamanza wa parike ya kirundo aravyemeza mbere akongera ko yuko amategeko abibarekurira ariko natomora icaha bakurikiranwa mu gihe urwaruka rw'imbonerakure rutungwa urutoke gusubirira inzego z'umutekano ku mipaka yo mu kirundo abera ahishakiye azirongoye abihakana agira ati umuhari w'imbonerakure nta ruhara bafisemo kugira ngo baje ku mipaka ariko usanga umuntu kanaka ari umwenegihugu mugabo ashobora kuba muri iyo zone nko mu nzego z'intwaro bamukunda cyangwa bakabona ko afise ibikorwa vyiza yokora bidashobora gucanishamo abanyagihugu bakabaza umukuru w'umutumba umukuru w'umutumba wenyene agatanga umuntu ashobora guserukira abandi yitonda kuri uwo mupaka bakamuha rogisi kugira ngo arabe uje abuka kabajwe atakigwanisha afise hama ko hasanzwe havugwa n'ibi i, inzego z'intwaro zaratunganijwe harimo ba musantene ba guverineri guverineri abagirisha inama arababwira ati ko havugwa amajambo menshi nimurabe mushiraho abantu bakorana n'igipolisi byavuye mu ntwaro mugo ntibyavuye mu gisata cy'imbonerakure tubamenyeshe ko atari ubwa mbere urwaruka ruhunze mu mugwi rufatwa mu ntara ya kirundo ruciye mu kayira ka kirundi kaja bukira hitwa ku munzenze mu gihugu c'u rwanda hagati mu kwezi guheze abanyeshuri umunani bo muri kaminuza y'uburundi bari batse ubuhungiro imbere y'ubuserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika barafashwe bari kugwa n'umushikirizamanza bamaze ijoro rimwe mu gasho k'inyamiramabi mu kirundo mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejwi ry'amerika inkuru ikomeye cyane rwose ivugwa mu burundi muri iki gihe ni inkuru y'itorwa ry'abategetsi babiri bazoja mu murwi seni basubirira abategetsi babiri bari bavuye muri uyu murwi turi kumwe na diane umumenyeshamakuru w'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe ngaha yari yadushikirije iyo nkuru mu masaha heza ariko ubu aratubwira ido n'ido diane mwiriwe neza
muriwe neza frederic Eh, mutubwire amakuru Nk'uko yerekeye abo ubu- bategetsi ego nk'uko ubivuze niyo nkuru anonsiyate niwe yemeje n'inamashingamateka kugira ngo azosubirire icegera c'uwurongoye eh, umu gutegura amatora ku rwego rw'igihugu seni hama alice eh, nijimbere nawe yemeza ko yosubirira uwarad umukomisere w'icu uwo mugwi utegura amatora eh, seni bose bemeje ku majwi mirongo umunani n'umwe ku bashingamateka mirongo umunani bari bahari mirongo umunani n'umwe niwe wavuze yego uwundi umwe avuga oya mvuze mirongo umunani kuko babiri bari batanze ico bita procuration mu rurimi rw'igifaransa hama bariko baremeza imbere ko bemezwa abashingamateka bari mu mugwi iprona uba bivanye mu nama bace bava mu nama nshingamateka ba- ba- bavuga ko badashobora kubandanya bakurikirana ivyo bikorwa ndetse n'umugambwe frodebu wa minani kuko nabo nyene bavuze yuko batigeze eh, bashirwa mu bikorwa vyo gutegura ayo matora y'abo bantu babiri anonsiyata rero ah, n- Ba- ba- yawe eh, Diane Anonsiyata, murashaka kutubwira murashaka um, kutubwira imigambwe bavamwo
sabye murashaka kutubwira imigambwe imigambwe barimwo imigambwe bavamo n'ivyo nagomba mvuge bisa nk'ibikigoranye kumenyekana kuko amashinga amateka baringaho twashoboye kuvugana twabajije ati ninde aserukira uwo mu batavuga mu badaharanira inyungu za politike canke uva muri prona ntitwashobora kuronka ico kibazo nditije eh, charles ari mu mugambwe prona utemewe n'ubutegetsi avuga yuko atamuprona azimwo muri aba eh, consilia nawe nibigira arongoye mu mugambwe prona uzi n'ubutegetsi gushika ino saha turiko turamuhamagara ntatwitaba eh, muri eh, mu badaharanira ivyicaro vya politike societe civile nabo nyene ntiturashobora kubaronka kugira ngo tumenye ninde ava muri societe civile ninde ava mu mugambwe uprona ariko ico tw- twabaye turamenyeshwa ngaho mu nama nshingamateka ni uko umwe yavuye mu mugambwe uprona uwundi ava muri eh, societe civile Eh, tu- turetse ikibazo c'imigambwe hariho n'ikibazo eh, c'igitsina ndumva catoreye umuti ariko hariho n'ikibazo c'ubwoko ubwoko bwabo n'ubuhe
n'ubwoko bwabo ntibutomowe cyane kuko ku maseve yabo ku by'abaranze dufite n'ibyo ntibiza ko ariko ico tu- tuzi ni uko anonsiyata ava eh, mu kayanza eh, mu ntara mu komine ya gahombo hama alice nijimbere nawe akava i gihanga muri province ya bubanza ivyo vyose ngira tuzoheza tubigaruke ko ejo tumaze kuronka abaduha umuco kuko abo turiko turashobora gutora ku matelefone bose batubwira ko aba bantu atabo bazi abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bari batangaje ko batemera ibyakozwe na seni kuko igitigiri kitari gikwiye hari ikintu muba mumaze kumenya ba- kivuga ko naho hariho ayandi makuru ya- yatangajwe avuga ko ah, amategeko mashasha yavuga ko abategetsi batatu bo muri uyu murwi bashobora kubandanya akazi kabo
n'icyo nacyo turashobora kukimenya ko ariko muri prona itemewe n'ubutegetsi bo bavuga ati ntibyumvikana abantu ntitwigeze tumvikana ko kandi ubundi mbere yuko baja muri amashinga amateka babwiriza kubanza kumvikana ko mu ma eh, mu bice bita imigwi y'imigambwe ya politike itandukanye ni igikorwa kitoroshe cyane twashitse igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itatu ibikorwa vyagiye kurangira nko mu masaha kumi na zibiri zirenga ko iminota mirongo ibiri gatonya urakoze diane kuri ayo makuru yose uduhaye
Mhm.
kuri uyu wa gatanu urwaruka rukora mu bushikiranganji butandukanye n'ibiro vya leta mu rwanda rwarahaye imfashanyo impunzi z'abarundi zavyariye mu makampi ya mu ikampi yitwa mahama zishika kuri mirongo icenda na zitanu iyi nkuru twayiteguriye na mugenzi wacu eric bagiruza byibura ababyeyi mirongo cyenda mu nkambi ya mahama y'impunzi z'abarundi nibo babonye ubufasha bw'urubyiruko rukora muri za minisiteri n'ibigo bya leta bitandukanye mu rwanda nyuma yo kwibarukira muri iyo nkambi mu byo bafashijwe birimo ibigoma byo gufubika impinja hafi ya zose zasaga n'izambaye ubusa amabasi yo gukoreramo amasuku mu gihe bamwe mu babyeyi bibarukiye mahama batubwiye ko bogerezaga izo mpinja mu masafuriya batekamo uru rubyiruko rwabahaye kandi amasabune yo kumesera izo mpinja no kuzoza n'amavuta yo kuzisiga byari ibyishimo kuri abo babyeyi bahungiye mu rwanda bakimara kumva ko uru rubyiruko rwabageneye ubufasha uyu mubyeyi ari muri abo mirongo cyenda magingo yaronse impanga yabyariye mu nkambi ya mahama kubera nta kantu nari mfise nogerezamwo abana nari nahora ndabogeja mu kintu cy'igishashi umuntu agashira mu kuzimu none ubu ndose akabasa ndonka a- ibigoma byo gupfuka umwana kumushiramwo nta mbeho izosubira kumisha bampa n'agahuzu nzoza ndamwambika none ndanezerewe rwose kubera mbonye abashitsi yemwe ubwo emwe cane rwose ndanezerewe imana ibaha umugisha nuko wabyaye impanga bamaze igihe kingana iki Eh, uyu munsi barudude amezi abiri Eh, abana wabise ngo iki aba bana umwe namwise munezero uwundi ndamwita nishimwe merine Ah, wabise amazina ba munezero ba nishimwe Ah, munezero mu nkambi Eh, none unari guca ndamwita niyo buhungiro kandi babyanka ngo umwana uwo munsi ko izina ribi Ah, okay, ndagushimiye Eh, nubwo abo babyeyi babonye ubufasha bw'ibanze ubuzima bwo mu nkambi bwo buracyasharira cyane ku babyareramo bahangayikishijwe no kubona icyo kurya gihagije kibongerera amashereka kuko amafu y'ibikoma bagenerwa kiri yanga bityo ngo abatega amaso ku mpungure gusa za hcr umunsi ku wundi biracyari ikibazo gikomeye tutibagiwe n'aho barara muri burende eh, kubera nyine nababwiye ko nyine umuntu turi ndi ibigori nkanjye nosaba babiri ntaronka amaberebere akwiye kubera bica binkuguta kubera ngo aye n'inzoka amaberebere nkaca ndayabura ni ukuvuga ngo ubonye ibikoresho byo kuba wafasha abo bana ariko uracyakeneye n'ibindi niba nkumva neza Eh, nabyo ndacyabikeneye nyine imana ibikunze nyine nubironka bikoreye muri mwebwe n'imana ikabakoreramo ku baremye agatimbiza impunzi muri urwo rubyiruko rukora muri za minisiteri n'ibigo bya leta bitandukanye basabye ababyeyi babyariye mu nkambi ya mahama kudacika intege kubera ubuhunzi babasaba kwigora mu bushobozi buke bafite bakazita ku bo babyaye uru rubyiruko rwabahaye ubunararibonye ku bategetsi b'u rwanda babaye impunzi imyaka n'imyaka ariko ubu ngo hari aho bageze babasaba kuzirikana by'umwihariko urubyiruko rusanzwe muri iyo nkambi ngo rutazavaho rwandagara grace ubaruta akora muri minisiteri y'umutungo kamere ishami rya geologie na mine mu rwanda kuko natwe iki gihugu aho mubona kiva kika- kikaba kigeze aha- aho tugeze ubu ngubu abayobozi bacu abenshi babaye impunzi kandi murabizi ariko kubera ubwo butwari bagiriye mu mu buhungiro bashatse ko igihugu cyabo bataha kandi bakanacyubaka murabona ko bagerageje gukora ibishoboka byose niyo mpamvu natwe nk'urubyiruko natwe tugomba gukomerezaho namwe hano mu nkambi rero ntimukihebe ngo mwumve ko ubuzima bwarangiye ugomba kugira inama abana batoya barimo hano bakareka ibiyobyabwenge kujya bumva ko umutari ari ibiyobyabwenge abakobwa barimo ntibumve ko bagomba kwiyandarika kugira ngo babashe kubaho nubwo ubuzima buba bugoye ariko ntabwo igihe umuti ari ukujya kwiyandarika urubyiruko rwasuye izi nkambi ruraturuka muri minisiteri y'umutungo kamere minisiteri yita ku mpunzi na minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga n'abaturutse mu bindi bigo bya leta birimo igishinzwe ubuvugizi bwa guverinoma inkambi ya mahama iherereye mu karere ka kirehe hafi ya tanzania yari isanzwe icumbikiye impunzi z'abarundi hafi ibihumbi makumyabiri na birindwi hiyongeyeho impinja mirongo cyenda na zirindwi zirimo abakobwa mirongo ine na batanu n'abahungu mirongo ine muri iyo nkambi ya mahama kandi magingo yahabarurwa ababyeyi batwite babarirwa muri magana inani bisobanura bidasubirwaho ko ubufasha kuri iyi nkambi bugikenewe nabibutsa ko izi mpunzi z'abarundi zatangiye guhunga mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka batinya umwuka bavuga ko ari mubi imvo ya byose ikaba ari amatora y'umukuru w'igihugu cyabo cy'u Burundi Eric bagira ubusa ijwi rya Amerika imahama mu mpunzi z'abarundi
urakoze eric eh, sentare nkuru ya gisirikare yihejeje kwanka inzitizi yatanzwe na general frank rusagara yasaba ko abacamanza babiri muri batatu bari mu rubanza rwiwe bavanwa mu nteko imuburanisha ngo kuko bagize uruhara mu vyemezo vyafashwe mu manza ziwe za mbere inkuru twateguriwe na mugenzi wacu asumta kabonye mu nzitizi eshatu zari zatanzwe na jenali frank rusagara ebyiri urukiko rugahita ruzanga imwe yari isigaye jenali frank rusagara asaba ko abacamanza babiri muri batatu bagize inteko imuburanisha bavanwa mu rubanza rwe ngo kuko bagize ibyemezo bafata mu manza yaburanye za mbere nayo urukiko rukuru rwa gisirikare rwahiteye utwatsi rusobanura ko iyi nzitizi idafite ishingiro maze inteko yashyizweho na perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare isa umwanzuro ko jenali frank rusagara nta mpamvu zo gusaba ko abacamanza babiri muri batatu bagize inteko imuburanisha bavanwa mu rubanza rwe kuko abo bacamanza babonetse mu rubanza rwa jenali frank rusagara ubwo yaburanaga ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo ko binyuranye cyane n'aho urubanza rugeze ubu kubu urubanza rugeze mu mizi inteko nshya yarashyizweho ngo yige icyo kibazo irangije gusoma uwo mwanzuro yahise itegeka ko urubanza rwakomeza kuko inzitizi eshatu zose zatanzwe na jenali frank rusagara urukiko rwanzuye ko nta shingiro zifite mu minota mike icyo cyemezo kimaze gufatwa inteko irimo abacamanza babiri bari barasabwe kuva mu rubanza rwa jenali frank rusagara rusagara yahise iza kongera kuburanisha urubanza rwa jenali frank rusagara koroneli tom byabagamba ndetse na serge akabagiza francois urubanza ntirwabashije gukomeza kuko abunganizi b'abaregwa bose bari bandikiye urukiko bavuga ko bataboneka kuko bitabiriye inama ihuza urugaga rw'abavoka bo mu gihugu hose jenali frank rusagara amaze kwangirwa icyifuzo cye ntiyigeze agira ijambo abwira urukiko niba atishimiye imikirize y'uru rubanza cyangwa se azajurira iki cyemezo abaregwa bose mu iburanisha ry'uyu munsi nta byinshi bigeze bavuga imbere y'urukiko inteko iburanisha yahise ivuga ko urubanza ruzasubukurwa ku wa kabiri w'icyumweru gitaha aba basirikare bakuru barebwa icyaha kirimo icyaha cy'ubugizi bwa nabi n'icyaha cyo kwangisha abaturage ubutegetsi urubanza rw'aba basirikare rugiye kumara umwaka rutaratangira kuburanishwa mu mizi yarwo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta kaboyi benshi mwamenye uwo mucuraranzi p square mu karirimbo kiwe shekini tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi y'amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake amakuru twabashikirije twabwiye ko abasore bari mu murwi witwaje ibigwanisho bacungera umutekano w'intara iri mu buraruko bw'igihugu cya nigeria batangaje ko umurwi w'abagwanyi b'intagondwa baturiye ibisagara bitandatu bakongera bakica abantu mirongo itatu n'indwi mu gitero gishasha bakoze mu gisagara kiri hafi y'ishyamba ryitwa sambisa forest bacumbitsemo ikindi twababwiye ni uko kuri uyu munsi wa gatanu sentare ya lille aho ni mu bufaransa yarekuye sitoros kane umufaransa yahoze atwara acayiga mpuzamakungu fmi uyu nawe akaba yagirizwa gushurashuza no gukubagura abakenyezi yahora atumira mu biteramo yakunda kuza arakora twabwikane ko abatetsi bo muri leta zunze amerika batangaje ko abagabo babiri baregwa ko bariko barategura igitero ku bapolisi mu ntara massachusetts bagirizwa ko bariko baratunganya umugambi wo guha uburyo abagwanyi b'intagondwa z'abayisilamiste isis ikindi twabwiye ni uko muri siriya ingabo z'icyo gihugu abu arizo zigenzura ikibuga cy'indege cya altala cyo kiri mu bumanuko cyari cyafashwe n'aba barwanyi bo mu rwi front alliance fighters inshuti mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro tubategura umunsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na arimasi karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na federic nkurikije na jean alphonse ndayikengurukiye mugire ijoro ryiza n'amahoro n'umutekano
This program has come to you from the Voice of America, Washington.